Kankaneessa sirna awwaalchisaa magaalaa Ambootti raawwatame awwaalcha dargaggoo abdataa ayyaansaa irratti argameetu deebi'u rasaasaan dhahamee kadu'e barataa leencoo dinqeessaa reeffisaa finfinneedhaa erga deebisamee booda har'a gara ganda dhaloota isaatti geessamee jira. Reeffasaa bakka dhaloota isaa Waddeessa jedhamutti geessaa akka turan firoottansaa keessaa tokko bilbilaan argadhee dubbiseen ture.
Leencoon barataadha.
Barataa kutaa meeqaati?
Barataa kutaa kudha tokkooti. Guyyaa kaleessaa rukutamee boo'ichaa dargaggoo abdataa olaansaa deemetu boo'icha mataa akkuma nama kamii bahee otuma galaa jiru akkuma namni kaan galaa jiru otoo galaa jiru meeshaadhaan rukutame rukutamee maatii isaa akka arguu hin dandeenye otoo maatii isaan argi humnuma waraanaatiin fuudhamee akka gara darbullee gara finfinnee akka deemuudhaan godhame.
Amma sagalee boo'ichaan dhagaa lafa awwaalaa jirtu.
Lafa awwaalaa otoo hin ta'iin ganaa boo'ichisaa borudha. Har'a magaalaa Amboo keessan dhaabatiin ayyaa jedhamneef fudhannee gara maatii isaatti baadiyyaatti galaa jirra.
Maaliif kan magaalaa Amboo keessan dhaabatiin jedhan?
Uummanni ammatiin ka'aa yookaan boo'icha ulfaa kanaa baheetu lolanitti kaasu waan ta'e jedhaniif bakka kanaafidha kan akka hin dhaabanin godhan. Hin dhaabatinaas dhaabattanis hin boo'inaa jedhamee magaalaan ala baaneet dhaabbannee eegnee boo'icha. Kana simannee amma fudhannee gara maatii isaa bakka dhaloota isaa naannoo aanaa Amboo keessa ta'ee ganda Digii naannoo Waddeessaa ta'ee ganda Digii jedhamutti fudhannee galaa jira.
Eenyu kan magaalaa Amboo keessan dhaabatinaa hidhee isin ittise?
Gaafatamaa dhimma nageenyaati. Isaanidha kan magaalaa kana keessa dhaabbachuun dhorkaadha jedhanii naannoo harma sanaatiif humna waraanaatiin akkasitti dhaabanne as jedhamne kan amma nu baasee saqamaan ala nu baasutti nu hordofeef humna waraanaatiin alatti baane.
Reeffi mucaa kanaa maaliif magaalaa Amboo keessa dhaabatee uummate akkan simanne konkolaataan baatee tures magaalattii keessa akkan dhaabanne itti samuun maaliif akka ta'e qorachuuf itti gaafatamaa ittisaa yakkaa ka godina addaa magaalaa Amboo koomaandar Mangistuutti bilbileen ture. Hello, Commander Mangistuudha?
Ee.
Attam ooltan Commander?
Nagaa.
Tuujubeen jedhama raadiyoo sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Hello. Odeeffannoo kalees. Hello. Akkasiin bilbilli keenya addaan cite deddeebisee bilbilus bilbilan kaasan dhumarrattis bilbila isaanii cufan. gama kaaniin waa'ee du'a dargaggoo abdataa olaansaa kan ilaaleen jaallanneen ka qindeessite qabdii kuno.
Baatilee ja'a dura magaalaa Amboo keessaa qabamee mana hidhaa federaalaa keessa ture jechuudhaan jiraattonni magaalaa Amboo kan ibsan dargaggoo abdataa olaansaa hospitaala Aabeet ka Finfinnee jiru seenee wal'aanamaa ega ture booda wiixata darbe du'aan boqochuusaa kaleessa gabaasnee turre. sababaan du'a dargaggoo abdataa olaansaa baruudhaaf beellama kaleessa naa kenname hospitaala aabeet jedhamu kan hospitaala paawuloos jalatti hojjetutti bilbileen hojii gaggeessaaf dooktara wal'aansa fayyaa akka ta'an dooktar ismaa'eel shamsaddiin dubbiseera isaanis waan galmee abdataarraan argee naan jedhan natti mammalee aan isa wal'aanaa hin turree naan jedhan toleen jedheen. itti fufanis akka lakkoofsa itiyoophiyaatti muddee kudha tokko bara kuma lamaaf saddeet gara hospitaala keenyaatti fidamee dargaggoon kun jedhan har'i amajjii shan waan ta'eef gara torban sadii dura ta'uu sa'aatii jedhanii wiixata darbe jechuun amajjii lama barii lafaa sa'aatii kudha lamarratti du'aan boqotee jedhan dargaggoo abdataa olaansaa gara hospitaala aabeet kageessame maaliif ture.
በዛ ጊዜ እስር ቤት ውስጥ ራሱን ስቶ ተገኝቶ ነው በእስር ቤቱ እንትን በኩል ወደዚህ ለሕክምና የመጣው።
yeroo sana mana hidhaa keessatti of wallaalee argamee jechuudhaan mana hidhaatu wal'aansaaf gara keenya fide yeroo sana qorannaa adda addaatu gaggeeffame sababaasaa baruufi jedhan abdataan utuu gara hospitaala kanaa hin fidamiin dura haalli fayyaa isaatii maal akka ta'e odeeffannoo bu'uuraa waan argachuu hin dandeenyeef rakkisaa ture sababiinsaas of wallaalee ture waan ta'eef ka jedhan dooktar ismaa'eel kanaaf jecha waan beeknu hin qabnu turre jedhu qorannaa adda addaa dabalatee sammuunsaa mri sitiskaan ka'ee ture qaama isaa keessaa waan jiru marti qoratamee ture orgaan feelar yookaan immoo qaama isaa keessaa kan hin hojjenne jiru turan jedhan kanaafis sababaan maalii jedheen gaafadhe.
ምናልባት ይሄ መነሻው ኢንፌክሽን ነው ብለን ጠርጥረን ነበር። ግን ይሄ ነው የሚባል ግን ተጨባጭ መቶ ፐርሰንት ያረጋገጥነው ምክንያት አላገኘንም።
tarii kun ittiin ka'umsisaa infekshinii yookaan daariqa ta'a jennee shakkinee turre garuu kana dhibbaa dhibbatti kan mirkaneessu sababaa tokkoyyuu hin argine jedhan infekshinii yookaan daariqi kun sammuu isaarraa ta'uu mala jennee yaannee turre garuu sombisaa hafuura baafachuu hin danda'u kanaaf meeshaatu irra dhaabamee qilleensa argataa ture jedhan. kunis lubbuunsaa dheeratee qorannaa keenya fiixaan baasuuf yeroo argachuuf ture ka jedhan dooktar ismaa'eel garuu irraa jala wanni qaama isaa hundumtuu dadhabaa waan dhufeef to'annaa keenyaan ala ta'ee du'aan boqote jedhu namoonni dargaggoo abdataa olaansaa mana hidhaatti dubbisaa turan akka jedhanitti abdataan dararaa fi reebichatu narra ga'aa kanaafis sammuun koo baay'ee na dhukkuba jechaa ture jedhuun jedheen. Dooktar Ismaa'eel garuu wanni dararaa fi reebicha fakkaatu kan irraa mul'atu hin jiru jedhanii.
አንጎልም ላይ በድብደባ አደጋ ሲደርስ መድማት፣ የአንጎል መቀጥቀጥ ምናምን የሚደርሱና በየማራበሽ ስካን የሚታዩ ነገሮች ይኖራሉ።
sammuu irratti reebichi yoo gaggeeffame dhiiguu madaa'uu kan qorannaa MRI jedhamu irratti mul'achuutu irra ture kan akkasii garuu dhukkubsataa kana irratti hin argine jedhan nama of wallaalee dhufeef sababaaleen shakkaman maal fa'i jedheera.
ሁል ጊዜ አንድ ሰው ራሱን ስቶ ሲገኝ ከምንጠረጠራቸው ነገሮች አንዱ ጭንቅላት ውስጥ በተለያየ ምክንያት ደም ፈሶ
yeroo hundumaa namni of wallaalee yommuu dhufu waan shakkinu keessaa tokko sababii adda addaan sammuu isaa keessatti dhiigi dhangala'e yoo jiraate ka jedhudha kanas qoranneerra kun yeroo inni dhufe sanatti hin mul'anne jedhan. mana hidhaa federaalaa irraa gara hospitaala keenyaa fidamuusaa ragaa agarsiisu jira jedhani garuu. dhumarratti lubbuunsaa darbuuf yeroo jedhetti qaami isaa hojjechuu didee dhiigi hedduun dhangala'aa ture gara keessaatti jedhan dooktar ismaa'eel garuu kana jennee bira ga'uudhaaf kan nu gargaaru waan tokko hin turree jedhan.
ታሪኩ አይታወቅም። ይሄ ልጅ ለምሳሌ እስር ቤት ውስጥ ከመግባቱ በፊት አልተናገረም። እንዲያሙኝ ነበር እንዲህ ነበር።
gurbaan kun seenaansaa maal akka ta'e hin beekamu hidhaa itti seenuun dura haala keessa ture hin dubbanne. kaleessa maal keessas akka ture hin dubbanne of wallaalee ture jedhan sanbata darbe kanneen hospitaala deemuun abdataa dubbisan nagaa ture garuu wiixata ganamaan du'uusaa nu ajaa'ibsiisee jedhu dooktar ismaa'eel garuu yeroo ilaaltu nagaa fakkaata kan hafuura baafatuuf garuu meeshaadha nama nagaa rafe fakkaata waan baay'ee kan hojjetuuf meeshaa waan tureef jedhu kanaaf nagaatti fakkaatee jedhan. garuu namoonni hospitaala turanii dhukkubsachiisuuf akkasumas bira turuuf dhorkamaa turree jedhan.
ልክ ነሽ ለአስረዳሽ ስል የተኛበት ክፍል ኢንቴንሲቭ ኬር ዩኒት ነው። ይሄ በጣም የታመሙ በሽተኞች የሚተኙበት ክፍል ስለሆነ sirriidha siifan ibsa laftinni ciise kutaa dhukkubsataan kunuunsi inni argatu walirraa hin cinne ta'u yookaan intensive care jedhamu keessa ture lafa dhukkubsataan haala hamaan keessa jiru itti wal'aanan waan ta'eef dhukkubsataan infekshinii yookaan daariqaaf akka hin saaxilamne ittisuuf namarraa fageessina turree jedhan akka fedhan seenanii ba'uu hin danda'an garuu ijaan arganii harkaan qabanii ba'uu ni danda'u turanii jedhan namoonni dargaggoo abdataatti dhiyeenya qaban akka jedhanitti qorannaa sammuu irratti gaggeeffame sana kan ilaaleen ba'iinsaa nutti himuu didanii jedhu. Dooktar Ismaa'eel garuu gaafannaan itti mamaa jechuun falman shakkii kan biraas qabu taanaan iddoo biraatti geeffamee akka ilaalamu gaafachuunis mirga isaanii turee jedhu. Dargaggoo abdataa olaansaa utuu lubbuun jiruu qorannaaleen gaggeeffaman dhibee yookaan dhukkuba isa mudate maal akka ta'e agarsiisuu dideera jedhamus erga du'ee booda immoo qorannaan reeffaa hospitaalli kun sababii isaa baruuf gaggeesse jira gaaffii keessa dhumaa ture.
ኦቶፕሲ አልተሰራም። ቤተሰቦቹ ሲስማሙ አለ የራሱ ፕሮሲጀር አለው ላይ ማየው ኦቶፕሲ እንዳልተሰራለት ነው።
ኦቶፕሲን ዮkaan qorannaan reeffa irratti gaggeeffamu hin hojjetamneef maatiinsaa irratti waliigaluu akkaataa deemsatti hin hojjetamu qaba. Galmee isaarraa kanan argaa jiru garuu hin hojjetamneef erga du'ee booda namoonni mana hidhaatti isa fidan reeffa isaa fudhatanii deemuu natti agarsiisa jedhan. hospitaala abeet keessatti hojii gaggeessaaf dooktora wal'aansa fayyaa akka ta'an dooktar ismaa'eel shamsaddin deebii kennaniif guddaa galateeffachaa firaaf maatii dargaggoo abdataa olaansaaf jajjabina hawwina.
kun raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti.